tubashimire ko mwandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi n'icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda tukaba kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu vy'ijwi rya amerika kusi hose turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi ya youtube yacu instagram facebook na x ni voa radiyo yacu ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi mwateguriwe mukamugiye gushikirizwa na diana nininahazo
muri isanga muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bita tura
ngewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umwungere wa ekereziya katolika papa francisco ari mu bitaro yinjiyemo igenekerezo rya cumi na kane z'ukwezi kwa kabiri kuno mwaka abaganga bamukurikirana bavuga ko afise ingwara y'umusonga iterwa n'ubwandu bwonona ibihimba vyakira impwemu ivyo guhemeramwo iyo ngwara yitwa infection pulmonaire polymicrobienne bilaterale mu gifaransa ishikiriye ibihimba vyo mu mahaha ikavyonona nk'uko abaganga babisigura udusaho tubigize turuzura amazi bigatera bigatera umurwayi izindi ndwara zirimo gukorora kuribwa umubiri wose kudahema neza no kudatondeka ivyumviro neza uyu mukambwe w'imyaka mirongo umunani n'umunani yaranasanganywe ubundi burwayi burimwo ahanini ubangamiye ibihimba vyo guhema agifise imyaka mirongo ibiri n'umwe buriya papa francisco rimwe mu mahaha yiwe yarabazwe biba ngombwa ko barivanamo vatikano uno munsi yavuze ko nyene ubweranda abandanya guhema yifashishije ivyuma n'umwuka mwinshi wo kwa muganga ufasha abantu guhema oxygene mu gifaransa ku nshuro ya mbere kuva yinjira ibitaro vatikano yasohoye ijwi ryiwe rya mbere aho yumvikanye afise intege nke ahemagurika imbere yo gufatanya amajambo mu kuvuga vatikano igasigura ko papa francisco ari ubwiwe yisabiye ko bamufata amajwi agatanga ubwo butumwa kugira ngo ibihuha vy'uko atariho bihave muri ubwo butumwa yavuze ko yavuze mu rurimi rwiwe kavukire rw'ikiespanyol yashimiye abandanya kumusabira yongera abasabira imigisha iva ku mana n'umuvyeyi bikira mariya
agradezco de todo corazón ndabashimiye mbikuye ku mutima ku bw'amasengesho yanyu ku buzima bwanjye aho ndi hano que Dios ndabakurikira imana ibahe umugisha kandi bikira mariya abarinde murakoze cyane hoy y te la diga hoy. Gracias.
ayo mashi ni ay'abari bahejeje kumva ubwo butumwa bwa papa francisco amajwi ya papa francisco rero yari ko anasubirwamo na mugenzi wacu tim harris ishimwe yafatiwe mu bitaro byitwa gemeri biri i roma ibi bitaro vya katolika biri mu ishure ry'ubuganga kandi bifise amateka atari make kuva mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo umunani bifise icumba kidasanzwe abapapa bagwariramwo iki cumba umupapa iyo akigwariyemwo ashobora kugisomeramwo imisa kuko gifise agasengero gato indani yaco wacu hari hantu ashobora gufukama agasenga yaja ku rubaraza agahimigisha abariko baramwipfuriza imisuhuko canke akababwira utundi aba yipfuza kumubwira kirakingiwe cane ikindi nivyo bitaro binini bisumba ibindi roma kandi nivyo papa yohani paulo wa kabiri yagwariyemwo igihe kirekire mu gihe abatari bake babyitirira ibitaro vya papa papa yohani paulo wa kabiri yabigwariyemo igihe kirekire yari yabitaziriye vatikano ya gatatu aha mwomenya ko vatikano ya mbere ari ikibanza ca petero mweranda aha papa aba naho castel gandolfo ikaba vatikano ya kabiri ivy'ibitaro vyubatswe mu kibanza papa piyo wa gatandatu yagabiye mu gihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo itatu na kane muganga agustino gemeli umuhinga mu vy'ivyigwa vy'imenyeshamana reka tube turabigarukirije aha kuko sivyo vyatuzindukanye uno munsi twigarukire amaraku vya papa francisco n'umuntu ki ubuto bwiwe bwaranzwe n'iki ubuyabaga bwiwe bwobwo vyari bimeze gute akiri umuyabaga inzira yo kwihebera imana yayifashe ryari abitewe n'iki atandukaniye he n'abandi bapapa bamubanjirije imbere y'uko aja mu ntebe ya papa muri muri sanga y'uno munsi turagaruka ku byaranze kahise kiwe kuri utu tubazo twose n'utundi mwebwe muri ko muratwumva mushobora kuba mufise umutumire wacu ni patiri marcel uwineza ni umujesuite atwara kaminuza ya hekima iri nairobi muri kenya umuryango w'abajesuite patiri uwineza yegukira ni nawo papa francisco arimwo bari mu muryango umwe rero byumvikana ko amuzi ko ututari duke pati ikaze muri muri isanga y'uno munsi kandi mwakoze kwemera kutubera umutumire
murakoze cyane kuba mwantumiye kandi dusabiye umugisha abatwumva bose dukomeza no gusabira papa wacu gukira ah, kugira ngo ah, nyagasana amukomeze abashe no kuza gukomeza ubutumwa muri kiliziya ye turakiriye iyo murakoze Ego, turakira iyo migisha muduhaye kandi na twebwe turasabiye nyen'ubweranda kugira ngo imana imworohereze akabazo ka mbere mwoba murahura na papa francisco amaso mu yandi
papa francisco tumaze guhura ubugira kabiri inshuro ebyiri twahuye mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri mu kwa gatandatu ku itariki ya mbere z'ukwa gatandatu ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri hanyuma twongera no guhura ah, ku itariki mu kwa ki- mu kwa cumi n'abiri k'uyu mwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na yego iyo umuntu ahuye n'uyundi ubwa mbere hari ishusho amugumana ko baravuga ati nahuye na diane n'umukobwa akunda gutwenga nahuye na patiri n'umupatiri icisha bugufi yumviriza abandi igihe muhura ishusho mwamugumanye ko yari yahe mugifise uno munsi kuri mwebwe uwo babwira ngo muvuge uko mwamubonye ku nshuro ya mbere no ku nshuro ya kabiri
Ah, murakoze mbere na mbere tujya guhura navuga ko mbere na mbere numvaga mfite ibyishimo byinshi hanyuma turahura ikintu cya mbere murebye mu maso n'abandebye mu maso nk'umugisha nabonye umuntu w'imana Ah, kandi umuntu ute- utekanye Ah, eno eno ampe darape Mm.
ni iki kintu cya mbere nabonye hanyuma arangiye arambwira ndamubwira ntihindura umuyezuwiti arambwira tuzagende ubu mupadiri ukomeze ubu mupadiri mwiza yego hanyuma ubwo twahurana ubwa ubwo ni mu myaka itatu ishize mu bihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri ejo bundi ubwo twahuraga mu kwa cumi n'abiri k'umwaka ushize ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane eh, yarandebye mu maso nabonaga ko afite intege nkeya nari kumwe n'abandi b'abanyama- b'abahanga muri teolojiya twari tugeze kuri magana atanu twese turamusuhuza twari twahuriye i roma iwe hanyuma nabwo aratureba ntarandeba aransuhuza ankora ku itama ati ukomeze uwo mupadiri mwiza ni umuntu utekanye nicyo kintu cya mbere cya mbere nabonye kandi wifite n'ibyishimo agusuhuza ubona ko akwishimiye Mhm. Mm.
nicyo cya mbere nabonye abantu bashobora ariko noneho Yego.
umuntu uti- uti- utikururira ahubwo ushaka kukwereka ko icya mbere ari yezu kirisito Mm. abantu benshi iyo bamuvuga baramuvuga nk'umupapa ah, mu mvugo y'iki- y'abakiri bato ngo ari cool umupapa atahura ibintu umupapa ah, u- ico nico canke n'ivyivugirwa nabo ba- ba- benshi batarashobora kuhabwa ayo mahirwe yo kumubona
gutahura ibintu byo ndabizi ko papa azi ubwenge kandi akabyumva kandi agashaka uburyo yabishyira mu rurimi abantu bashobora kumva ariko kuvuga ko ari cool ubwo ni mu mvugo y'iki gihe navuga ko papa agerageza gusoma ibihe turimo agashaka uburyo yabyegereza abantu muri yezu kirisito nuko namubonye ariko mu mvugo y'icyo gihe ngerageje kubishyira mu mvugo y'icyo gihe naba yenda ntabije papa icyo yifuza ni uko abantu barushaho kumenya imana kumenya yezu kirisito ariko akabishyira mu rurimi abantu bose babasha kumva ego hajya papa francisco ni muntu kinone yavukiye he mu muryango w'abana bangana gute ababyeyi biwe baracariho yize hehe yakuriye hehe
Eh, urakoze ah, diane papa francisco yavutse ku itariki cumi na birindwi z'ukwa cumi n'abiri igihumbi magana icyenda mirongo itatu na gatandatu ubu akaba afite imyaka mirongo inani n'umunani n'amezi arengaho Eh, yavukiye mu gihugu cya argentine Ah, papa we eh, yitwaga ah, mario akaba yari umwimukira wari waravuye mu butaliyani ajya mu- muri argentine na mama we yitwaga eh, regina Oh, regina niba nabivuga gutya mu kinyarwanda nawe akaba yari yaravuye mu butaliyani Ah, bombi ababyeyi bitabye imana akaba afi- afite ndetse n'abo bavukana bane barimo ah, barumuna be babiri alberto na oscar hanyuma hakavamo na- n'abashiki be babiri ah, maria elena na, na marta ubwo ngo bari abana batanu bavutse kuri abo babyeyi babiri yego murakoze mu nkundire hariho utundi ndababaza kuri kahise kiwe muri ubwo buto bwiwe ariko kubera ko dufite abantu benshi ku murongo wa telefone mbanze ndabaha akanya kumbura utwo mfise nabo baratu- bashobora kuba badufise Ah, mpereye kuri atanaze atanaze ikaze ku ijwi rya amerika no muri muri isanga
murakoze yego uherere ga atanaze
Eh, ndi i kigali mu rwanda Mhm. akabazo kawe kwa- kwa patiri w'ineza marcel twatumiye muri muri isanga y'uno munsi
Eh, jya akabazo nabaza Mhm.
ni amakuru ku burwayi bwa papa twumvise twese Mm.
Eh, ndetse n'uburyo abamwegereye bavuga yuko hari uburyo yavuze azashyingurwamo eh, butandukanye n'abamubanjirije tukaba rero twakwibaza ese n'ibyo iryo rage eh, papa yararisize uburyo azashyingurwamo cyane ko ngo we atazashyingurwaho abandi ba papa basanzwe bashyingurwa icyo kibazo nari mfite yego urakoze guri umunsi mwiza ngaho i kigali mu rwanda
Eh, murakoze ego pati ego akabazo ka a- atanaze
murakoze cyane atanazi kandi mwifurije igisibo cyiza hamwe n'abandi bose batwumva Ah, papa nibyo ararwaye dukomeze tumusabire kandi ngira ngo ama- ko mubizi amaze iminsi myinshi bitandukanye ni- n'ikindi gihe yaba yari amaze mu bitaro muri iki gihe cy'ubupapwa papa bwe Eh, amazemo iminsi irenze makumyabiri ni myinshi ubundi yajyagamo iminsi mikeya akaba rero yaragiye arembye ah, afite ikibazo cya- cy'ibihaha nk'uko mubizi nimoniya ku muntu w'imyaka afite mirongo inani n'umunani ntabwo bitangaje n'abandi batoya nabo mu bisanzwe bashobora kumaramo iminsi irenze cumi n'ine ibyumweru bibiri we rero yagiye ah, uburwayi bwari bukaze ntabwo rero byadutangaje byadutangaza ko yaba yarafashe igihe Eh, ba- abaganga bamwitaho tuvuge papa mu mu bw'icyo gihe papa ariho aracyariho dukomeze rero tumusabire Eh, kandi dushimira n'imana ko yoherereje buriya butumwa abantu benshi bamwumvise kuri st peter square kugira ngo ku kibuga cya papa cya petero i roma kugira ngo ashimire abakomeje kumusabira natwe twese Mm.
icyo kuvuga rero ko yaba yara- ya- yaravuze ko uko aza- azashyingurwa ibyo byigeze kuvuga ah, ntabwo navuga ngo nzi detaye zose icyo numvise nasomye no ku makuru ni uko yavuze ko yifuza kuzashyingirizwa- gushyingurwa muri bazilika ya mariya majore ntabwo byari ibitangaza uko ngewe roma narahabonye narahagiye narahabaye hari n'abandi bapapa bashyingiwe mu- bashyinguwe mu zindi za kiliziya atari kiliziya ya mutagatifu petero ntabwo rero yaba ari we ubaye eh, ikinyuranyo cyangwa exception ngo hari hari izindi kiliziya hari nka kiliziya ya ya ya filipo ah, hafi ya ya univerisite gregorienne aho papa clement wa cumi na kane- na gatatu ashyinguwe ntabwo ashyinguwe muri muri kiliziya ya petero na papa ibyo rero ni ibintu bishoboka papa ashobora guhitamo imwe muri kiliziya ashobora gushyingurwamo i roma ego iyo mutubwiye yifuza gushingurwamwo ihere iri roma nayo nyene hama hari umwihariko w'igituma biba ashaka iyo baravu- yavuze ko ashaka gushingurwayo ntaje aho abandi bapapa bash- basanzwe bashinguwe bamwe Ah, papa francisco afite urukundo rwihariye rw'umubyeyi mariya ngo mariya maje- majore so marie majere nk'uko mubyibuka ah, cyangwa mubizi igihe cyose papa agiye kujya mu ngendo abanza kujyayo kugira ngo yiture umubyeyi mariya niba mwaragiye mubibona kenshi mbere y'uko ajya mu ngendo mpuzamahanga cyangwa se n'igihe n'igihe agarutse nabwo asubirayo kujya gushimira umubyeyi mariya wagendanye nawe wagendanye nawe muri urwo rugendo ushobora gusubiza amaso inyuma mu ngendo zose papa yakoze ibyo yagiye abikora ntabwo rero bitangaje ko ari aho yashobora kwifuza kuba yashyingurwa kuko yakomeje kumva ko mariya amuri hafi
murakoze umubyeyi mariya amuri hafi murakoze cyane pati twakire na dina dina ikaze ku ijwi rya amerika no muri murisanga
yego murakoze cyane uherere ga dina
ni kampala uganda Mhm. akabazo kawe kwa patiri w'ineza twatumiwe uno munsi n'umujezuwite ariko aradufasha gutahura ibitari bike kuri papa francisco
yego cyane cyane nka- nk'abakatolika iyo twumvise ko umubyeyi wacu papa afite ikibazo cy'indwara kenshi tuca twiyumvira yuko yoba ashobora kurenguka ibukama nabaza rero ryo nabaza ati mbega none wewe ubwiwe nk'ababa bamwegereye yoba afite icyizere cy'uko azokira agatora mitende nicyo kibazo nari mfite urakoze ugira umunsi mwiza
yego namwe mugire umunsi mwiza yego a- ako kabazo ngira ni nk'aka kabazo k'umwana bahangayikishijwe n'amagara y'umubyeyi wiwe pati ngo hari icizere ko papa ashobora gukira rwose eh, twebwe nk'abakristo icyo tuzi ni uko imana yifuza ko tubaho sibyo Mhm.
imana god wants us to be uku kubaho rero kwabaho muri ubu buzima cyangwa se n'ubuzima butazazima nabivuga gutya ariko icyo twifuza dusaba nyagasani tukabirekera tukabishyira mu biganza bye ni uko yakomeza guha papa ubuzima hano agakomeza ubutumwa bwe Eh, indwara afite nk'uko byagiye bigarukaho mu mag- mu ba- mu baga- n'abaganga ni indwara iremereye ariko ni indwara ashobora no gukira ariko nubwo tubizi umuntu ajya kwa muganga byose abaganga bagakora uko bashoboye Eh, iyo bidashobotse nyagasani niba ufite ijambo rya nyuma ku buzima bwacu ariko kugeza n'ubu nta kintu baravuga ko papa yaba ari mu nzira arimo kwitaba imana ibyo bibaye tuzababara nkatwe twese tumukunda by'umwihariko ngewe nk'umuyeziti nakoze n'isezerano ryo kumwubaha tura- tu- tuzababara ariko tubyakira nk'ugushaka kw'imana Mhm.
ariko noneho mu cyifuzo cyacu ni uko twifuza ko akira akagaruka agakomeza kuyobora inama z'imana murakoze cyane Ah, twakire na jean hakizimana kosco hategekimana ni rirerire izina ryawe kosco ikaze ku ijwi rya amerika
yego murakoze cyane uherereye he
ndi mu Ki- mu ntara ya cibitoke mu burundi intara ya cibitoke komine mugwi Mhm. akabazo kawe
Eh, nagomba mbaze umutumire Mhm.
uko amagara nyene y'umubyeyi wacu nsanzwe ndi umukatolika narayikuriyeMwo ishengero ryanje nemera cyane Mhm.
nawe ngomba ndamubaze nyene uko amagara y'umubyeyi wacu yoba yifashe Mhm.
yego urakoze reka akwishurego
murakoze cyane eh, kandi nawe mwifurije igisibo cyiza papa ararwaye kandi ararembye ariko ntibidukure umutima Eh, abaganga Yego.
bagiye babigu- babigarukaho kuko buri munsi abaganga ndetse na vatican news yakomeje gutanga renove di vatican zakomeje gutanga amakuru uretse none nibwo batera gutanga amakuru nk'uko baraye babivuze kuko babona uko ubuzima bwe bu- buhagaze neza buri- buri buri stabule Eh, ndetse ko batamuhaye na ogisijeni mu buryo bari basanzwe babikora kuko ya- babonaga ameze neza turasaba rero kugira ngo ibyo bikomeze Eh, nyagasani akomeze amukize ariko abaganga banongeyeho ko ah, uburwayi bwe bugikomeye ah, tugomba gukomeza kumusabira ko mu babivuze mu- mu cyongereza uko nabisomye he is not yet out of danger ntabwo ara- ntabwo twa- twahita dukuba amaboko yacu uvuga ngo yakize dukomeze tumusabire aracyarwaye ego yatomokewe ngira ngo hanyuma ah, dusubiye inyuma muti papa wa umubyeyi yabyaye papa francisco yitwa mario mama we akaba regina ntiyavutse yitwa papa francisco hajya abo babyeyi uko ari babiri bamwisende hama iryo zina rya francisco papa francisco aza kurifata ashingiye kuki
ababyeyi be bari bamwise mario jose bergoguyo ayo niyo mazina ye niyo mazina yafashe kugeza abaye papa mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu hanyuma urazi iyo abakaridenari bamaze gutora bato bamusaba ko ahitamo n'izina yazitwa nka papa papa francisco rero yahisemo ko yitwa francisco icyo gihe ayo mazina nta aracyaraye mario jose bergurio ariko mu izina rye rya kiliziya nk'uyoboye kiliziya ni francisco ibi rero hari impamvu nyinshi papa francisco yarihisemo mbere na mbere ni uko nk'uko twagiye tubibona muri ubu muri iyi myaka amaze nka papa cumi n'ibiri irenga ni uko tubona ko papa akunda abakene rwose kandi murabizi ko mutagatifu francisco wasizi yari umuntu wakundaga abakene hanyuma ikindi mutagatifu francisco yari umuntu wakundaga ibidukikije kandi muzi ko ibyo nabyo yabigarutseho cyane muri ansikirike ye yanditse laudato si hanyuma mu gihe barimo bamutora hari umwe mu bakaridinari niko nabisomye mu gitabo wavuze ngo ubwo bagutoye ntuzibagirwe abakene ibyo rero nabwo byo byahise ahise ahitamo iryo zina kubera ko hari umwe mu bakaridinari bari bamutoye amwete rero don't forget the poor mu gitabo niko babivuga ntuzibagirwe abakene ariko noneho bamwe bashobora no kuvuga ati francisco ese ni francisco wuhe kuko dufite ba francisco benshi hari francisco asizi hari francisco saveri wari umuyezuwiti hari francisco doseri ariko we yahisemo francisco wasizi murabizi ko ndetse urugendo rwe rwa mbere rumwe mu ngendo ze za mbere rwari ukugera kuri ile aho hari impunzi kugira ngo aberekwe sa porokisimite ko abegereye ba bandi batereranywe ba bandi bashyizwe ku ruhande ibyo nabyo byerekanaga urukundo abafitiye hanyuma urundi rugendo rwari rwo kujya gusaba amahoro ajya asizi aho mutagatifu francisco asizi yabaye ibyo byose rero bishyize hamwe ubwo ntabwo mvuze byose hari n'ibindi twakongeraho iyo bishyize hamwe uhita ubona ko impamvu papa francisco wahoze yitwa mario jose de yahisemo kwitwa francisco
hanyuma kuri ako kantu muvuze muti ariyegereza abakene uri kuramuraba muri ino myaka amaze kuba upapa bwiwe ibihugu yagiye aragendera cyane sinzi ko ni ibihugu tutakunze kumenyera kumva ni ibihugu umuntu abyumva barabivuga cyane bakavuga ngo ni ibihugu biri kure periferi ni ibihugu bito bito hariho za papuwazi hariho za albani kubera iki ibyo bihugu ni kubera uko gukunda abakene hari impamvu yoba akunda kugendera ibihugu bito bito gusumba bya rutura ni kubera ko akunda gukora ingendo mu bihugu bitari hejuru rwose
murakoze cyane ni ikibazo cyiza mbere na mbere twibuke ko papa francisco ari umuyezuwiti bimwe rero muri mu biranga abayezuwiti ni ukwiyegereza hamwe n'abandi si bo bonyine ariko by'umwihariko umwe mu baranga abayezuwiti ni ubwo bakunda kwiyegereza b'abandi batereranywe sekiso ara periferi mu byo rero muri mu byagagiye bigaragara rero ku kuri papa francisco ni uko ingendo ze nyinshi yakoze zerekana icyerekezo yifuza ko kiliziya yafata zimwe muri izo ngendo zagiye zagiye zigaragaza ko kimwe mu byo yari ashyize imbere ari ugushaka amahoro ndetse n'ubumwe la promotion de la paix de la reconciliation ibyo rero twarabibonye mu bihumbi bibiri na cumi na kane ubwo yasuraga middle east au proche orient yifuza amahoro hagati ya ya israheli n'abapalestiniye niba mubyibuka akifuza ko violence zihari zagabanuka abantu bagashaka uburyo baganira langajema odialogue hanyuma mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu yibuka ko yagiye gusura cuba nabwo akerekana ko icyo yifuza ari uko habaho ibiganiro hagati ya cuba na na na na united states of america n'igihugu cya amerika yego bakifuza ko ndetse ah, banagarura umubano ah, uburyo bagarura diplomatic ties restoration of diplomatic ties Ati, n'ikindi nacyo cyerekana cyagiye kiranga i- mu ngendo ze ni ugushaka uburyo yaharanira eh, iteka ry'aba bandi bashyizwe ku ruhande cyangwa se bari vulnerable ibyo twarabibonye ubwo yasuraga ah, ah, i- i- i- ile ya ya greek island yitwa ah, lesbos ubwo yahuraga n'aba bandi bose bari bahunze i- i- i- intambara bari bagize bagiriwe nabi akifuza uburyo ko abantu barushaho gu- ku- kwitabwaho kandi ndetse n'impunzi zinabwo zigahabwa agaciro n'ama- n'amaguverinoma Mm.
hanyuma uribuka mu bihumbi bibiri na cumi n'umunani yagiye gusura bangladesh na miyama aho naho ni ahantu dusanga abantu benshi bagiye bashyirwa ku ruhande cyane cyane ah, ashaka uburyo twakwerekana ubumwe bugomba kuba hagati no- no no kubaha abayisilamu bo mu- muri etini ya rohinya Mm.
nabo bagiye ba- bakandamizwa hanyuma ikindi cyagiye kigaragaza ingendo ze nanone ni ugushaka uburyo habaho ubwumvikane hagati y'amadini ibyo rero byagiye byoriyanta za i- i- ingendo ze uribuka ko yagiye abu dhabi mu bihumbi na cumi n'icyenda ndetse ak- a- aba- agasinya n'igitabo ah, document on human fraternity uburyo abantu babana ah, akagisinya hamwe na grand imam ari azara Mm.
icyo ashaka uburyo habaho amahoro ndetse no kubahana hagati y'abakirisitu n'abayisilamu nyuma yaho uribuka ko yanasuye israheli mu butaka butagatifu nabwo yifuza ko aba- abakirisitu n'aba- n'abayahudi bahabana mu mahoro Eh, ash- nabyo binajyanye n'ibyo twizihiza muri uyu mwaka ubwo twizihiza imyaka mirongo itandatu nyuma ya cya gitabo cya vatikani cyitwa nostra aetate gishimangira umubano ugomba kuba hagati y'abakirisitu n'abatari abakirisitu Mhm. Yego.
do hari byinshi byagiye biranga izo ngendo nagira ngo mbigarukeho ko abantu batwumva bashobora no kugenda bagakora rusheshe kuko ibi ni ibintu umuntu yakwandikaho kandi byiza Yego ikindi murakoze.
nacyo cyagiye kigara- cyagiye kigaragaza ni uburyo yagiye mu rugendo muri brazil ah, cyane cyane ku munsi mpunga- mpuzamahanga w'urubyiruko nabwo ashaka uburyo yifuza ko urubyiruko rwaba rwaba hamwe ndetse bakagera kwemera guhamya Eh, murakoze Ah, cyane hanyuma noneho ni ugushaka uburyo yagaruka ku bi- ku bibazo byuga- byugarije isi Eh, uribuka ko ya- yasuye yasuye Su- eh, sud sudan sudani y'amajyepfo agasura mozambique agasura madagascar agasura mauritius ibyo nabyo ni ibintu byerekana ko ntabwo ajya ahantu gusa ah, mu bazungu yaje ndetse n'iwacu muri afurika murakoze hanyuma no rwose guharanira agateka ka- n'agateka ka muntu yagiye muri turikiya ajya muri Ege- muri egipte kugira ngo aharanire ko habaho ubumwe ndetse n'icyizere Mhm.
urumva rero ngira ngo izo ngingo mvuze ni mu cy'ubufaransa nabivuga criteri cyangwa criteriya izo ni izerekana ibyagiye bitanga icyerekezo cy'ingendo ze Yego.
ariko kenshi akifuza ko adasura gusa ahantu heza asura n'abakene ajya mu bitaro akajya kuri ba bandi ba- bakandamijwe ba bandi bashyizwe ku ruhande Mhm.
ibyo rero rwose nibyo bya bintu navuze ntangira yezu aje ubu ngubu nihehe yasura
Mm.
kuri ba bandi bashyizwe ku ruhande murakoze ibyo cyane rero rwose rwose ni ibintu tuzahora tumwibu- du- dukomeza kumwibukira murakoze cyane pati nakire na gabriel gabriel ikaze ku ijwi rya amerika
ni amahoro amahoro cyane Eh, eh, uhererega gabriel
bemerereye mu burundi aho bitwa ingozi Eh, akabazo kawe mugabo harimo induru nyinshi
Eh, ndimo ndakwepa mva impande y'iradiyo Mhm. wihute kugira ngo tu- Mhm, Eh, akabazo kanje mhm.
none ko uwo mupapa amaze igihe kinini agwaye kandi amabanga yiwe atarimo arayarangura uko bitegerezwa nta mbavu yaho nka nk'i roma nk'umuntu aba amwungirije ntamusubirira kugira ngo ama- amabanga yaragejwe abe ari we akomeza kuyakora Mm.
ako ni akabazo ka mbere hama nkaca mvuga ni none nk'ubu bishitse akitaba imana haba hari ubundi buryo batoranije atasubirizwa utwo nitwo tubazo nari mfise urakoze cyane gaburiyeri ubwira umusinzi ngaho ingozi
yego yego patiri muduge ku ijambo mutwishurire gaburiyeri ingozi
murakoze cyane gaburiyeri turabatarira b'ingozi Ah, papa mu bisanzwe mu mitegekere ya vatikani hari inzego zitandukanye hari papa niwe ukuriye leta ya vatikani agakurira ndetse na kiliziya y'isi yose ndetse akaba na musenyeri wa diyoseze ya roma aho rero nka musenyeri wa diyoseze ya roma afite umwungirije vikeri vikeri generali wa roma arahari rero igisonga cye gikomeza ubutumwa ah, nk'uko n'ubundi bisanzwe n'ahandi iyo musenyeri adahari ubuzima bu- ubu- ubu- ubutumwa burakomeza hanyuma muri muri leta ya vatikani nabwo hari u- uwa kabiri ah, o- secrétaire d'etat kandi ngira ngo niba mwaranabibonye ejo bundi barimo ba- ba- bamusabira niwe wa mbere wayoboye isengesho secrétaire d'etat parolini yayoboye isengesho ariko ibyo ntibivuga ko yasimbuye papa ahubwo ni ugukomeza ubutumwa ah, dute- dukomeza gusaba ko papa yakira Eh, mu bisanzwe kurwara ni ibisanzwe na papa ni umuntu yarwara ah, icyo twifuza rero ni uko yakira Ah, hanyuma no- no mu- no- no mu zindi nzego hari abagiye bazikuriye numva rero nta nta gikuba cyacitse kuko uburwayi ni ubusanzwe icyo ndubuzaba ni uko yakira ariko si nawe wenyine n'abandi mbere y'uko bagenda babanje kurwara hanyuma noneho ese biramutse bishobotse ko yitaba imana hari icyateguwe mu- niba ubizi kiliziya gatolika ni kiliziya ifite imirongo myiza igenderwaho ibintu bikaba byateguwe bikaba byarateguwe ntabwo twe tubavize ibintu muri kiliziya gatolika iyo papa apfuye rero hari uburyo bigenda eh, hari sede vakanti intebe ye ikaba ari vakan hanyuma haka- hari iminsi iteganywa yo ku- gukomeza kumwibuka hanyuma noneho baka- abakaridinari bakazahura bagasenga bakareba ndetse n'ibibazo biri muri kiliziya ndetse nu- na profile y'umuntu ushobora kuba yamusimbura ibyo rero ntabwo twabiteganya ubu ngubu kandi papa ariho ibyo tumusabira ni uko akira ariko ubundi mu bisanzwe izo prosedire zo zirateguwe uburyo bisanzwe bigenda ntabwo birabaye byaba bibaye kubera ko ari papa francisco ko n'abandi byarabaye Mm, muti- murakoze cyane eh, numva na- na- nahagarikira aho ngaho ego muti abakardinari barahari uno mupapa mu myaka cumi iheze ah, ikintu cagiye kiramwe- kiramuboneka ko yaragenye abakardinari benshi bava mu bihugu bitandukanye bimwe na bimwe bitari bwarabonekemwo umukardinari aha turavuga nko mu rwanda turafise barasi umukardinari ubwo papa ntariho abavuga ngo ubwo papa ntari- nti- ntiyabikoze ategura umusubirizi asa nawe ava muri biriya bihugu rwanda argentine ahandi hatandukanye ahantu tutari tumenyereye umupapa
urakoze cyane ah, nagusubiza mpereye kuri ah, ku ngingo zitandukanye kiriteri uko mbona ah, ibyagiye bi- biyobora impamvu yagiye ihitamo aba- abakaridinari batandukanye tunashimira imana kandi ko ya- no mu rwanda yaduhaye karidinari ni ibintu twishimira Ah, abakaridinari wacu dukunda ah, antoine kambanda ariko impamvu se yaba yarahisemo abakaridinari bava mu bihugu bitandukanye ni izihe Ah, mbere na mbere ni ukureba ni ukubona ko mu guhitamo hazamo impamvu zitandukanye ariko ibyagiye bi- biranga izo mpamvu ni uko yagiye ahitamo abakaridinari cyangwa abasenyeri yagiye ahitamo abasenyeri bafite na proximite pasohari begereye abakirisitu cyane icyo cyagiye ki- cyagiye kigaragara hanyuma abasenyeri bafite attitude inclusive gushaka uburyo bahuza abantu mu buryo butandukanye hanyuma noneho no gushaka uburyo kiliziya koko iba kiliziya gaturika ikagira representation y'ahantu hatandukanye uko kera wabonaga ari kiliziya ya y'amajyaruguru ah, ah, l'Église du nord n'abanyamerika aba ah, mu bindi bihugu bito bito ugasanga ntabwo bafite ah, ah, abakaridinari ubwo rero icyo navuga ni uko hari icyo umuyoboro wa wo gushaka abakaridinari bafite eh, pastoral and evangelical focus kuvuga ngo bafite ah, attitude ah, eh, uburyo begereye abakristu ndetse n'uburyo babaha ivanjiri Eh, abo basenyeri rero ntibigoye ku- ku- kubabona kuko barahari benshi n'abandi bashobora kugira za za in- in- ibyiza bibaranga ariko burya twese dufite impano zitandukanye mu byagiye biranga rero papa francisco niyo yagiye ahitamo abasenyeri bafite iyo myitwarire mu buryo begereye abakristo hanyuma noneho ikindi ni ugushaka uburyo ibihugu bimwe eh, ikiliziya iboneka ko ari kiliziya ya bose ntabwo ari iy'abantu bamwe gusa rero tubona ko yashaka abakaridinari bo muri afurika bo muri aziya muri- muri- muri amerika y'epfo ibyo rero bikerekana ko ari kiliziya y'umubiri wose universal body niba nabivuga gutya aho buri jwi amajwi yose y'i- y'imigabane y'isi ashobora kumva ndetse n'imico yose yo mu isi igashobora kumvwa Ego, icyo nakwita global representation murakoze cyane urabona twabonye abakevedinani bava muri miyama bava muri lesoto bava muri etiyopiya hanyuma ikindi nacyo ni abakevedinani bagiye bahitwamo bahiswemo kubera ah, ah, ubwo nda- ndabivuga neza mu kinyarwanda guhitamo Ego, ah, kimwe bita ekwazi eh, kugira ngo banyumva bataza kubyumva nabi mhm, Ah, ah, abakaridinari bafite imyitwarire yo gushaka uburyo habaho social justice ubutabera bwa bose ibyo twarabibonye mu buryo yagiye ahitamo abakaridinari bamwe bafite icyo kintu cyo guharanira ah, ubutabera ikindi abakaridinari bagiye bahi- ba- yagiye ahitamo ni abadafite attitude clericale hari uburyo ubona mu bagiye mu yagiye ah, ah, ah, ahitamo ko ari ugushaka uburyo abakaridinari ba those who avoid clericalism abivuga gutyo mhm.
ahubwo bagashaka uburyo abapadiri abasenyeri bumva ko bari au service de l'église Eh, donc mu- umuntu yabivuga gutya yes abasenyeri abapadiri we are set apart but not set above murakoze cyane set apart but not set above icyo rero nacyo ni ikintu cyiza nous sommes au service du peuple de dieu ntabwo tuyiruta Mhm, hanyuma noneho n'abandi bagiye yagiye ahitamo n'abafite uh, umu- imiyoborere myiza mu buryo baganira n'ayandi madini cyangwa se n'abandi bakristo nka karidinari jean claude herlich wa luxembourg mhm.
ni umuntu ufite iyo attitude pour la promotion du dialogue entre les catholiques et les, les- les dénominations uh, chrétiennes Mm, hanyuma noneho iya nyuma natanga ni n'abakaridinari bafite muri bo iki kintu cyo- cyo gu- cyo gushaka ku- guteza imbere sinodalite sinodalite mm, icyo nacyo ni ikindi cyaranze ukabibona uburyo kiliziya igendera hamwe abantu twa- twibaza ngo ninde utari ku meza iyo turi kumwe izi misingi adetebo mm, icyo ni ikibazo tugomba kwibaza niba utari ku meza iyo utari kumwe na ba bandi bose bumva ko bashyizwe ku ruhande nabo tugomba kugendera hamwe donc in- uh, the cardinals who encourage a synod abivuga gutyo mm, murakoze urumva rero cyane ko ya, ntabwo ara- ntabwo yagiye ahitamo abantu kubera kubera amarangamutima izo kiriteri ntanze ah, Yarazifatira.
nazigarukaho hari icyo kintu cya sinodarite hari gushaka uburyo amadini abana hari ugushaka kurwanya klerikalisme hari ah, ubutabera buhuza bose social justice hari kiliziya yerekana ko ari kiliziya y'isi yose global repre- representation hanyuma n'abegereye abakristo in pastoral do proximity murakoze Ibyo cyane ngibyo ego ndebye abakaridinari yahisemo ari Bara- ari byo bibiranga murakoze cyane Murakoze.
patire ego reka nakire aristide nsaba silviano kuguma ku murongo ndazi ko ndamufise aristide ikaze ku ijuru rya amerika aho uherereye hama n'akabazo kawe wihuta aristide uratwumva aristide ntatwumva silviano wowe uratwumva
yego ndabumva cyane rwose Eh, aho uherereye n'akabazo kawe
jewe ndi i burundi mu ntara ya ngozi muri komine mwomba no musaba nyengozi mwatwitabye murakunda umwungeri wa eklezia katolika
Tura- turamukunda cyane kuko twumvise ko amagara yiwe atameze neza natwe ko tumva ko tugize ikibazo Eh, akabazo kawe rero
Bo- akabazo kanje eh, ni uko muri iyi minsi amagara amukitse Mhm.
haravuga ibintu byinshi bivanye cyane cyane n'ingingo eh, zagiye ziravugwa yuko ashobora kuba ashyigikiye abantu bahuza ibitsina babisangiye
Mm.
gutyo rero bikaba byaduteye amakenga y'ukuntu idini igihe iyo ngingo yoja ibyo byiyumviro by'iyo byoca mu ngiro eh, umuntu uzeya yoca ihaba ikikamo kabiri gutyo rero tukagira ikibazo mbega igihe uwo- u- yo byoshaka kwitaba imana uwo musubirira yoza ashyigikiye ibyiyumviro byiwe by'uko abahuza ibitsina abadonke aba- abahuza ibitsina babisangiye bo- bokwemerwa gu- gusezerana imbere y'amategeko cyane hoba impinduka urakoze ugira umunsi mwiza
murakoze namwe ego pati kino kintu cavuze ko byinshi ariko ndashaka ko muduha umuco Nda- ubwa mbere na mbere arabishigikiye yaravuze ko bazohezagirwa hama bishitse bikaba byaravuzwe canke uko mubitubwira uzokurikira azobandaniriza ko azana amategeko yo mashasha bimeze gute
urakoze cyane icyo ni ikibazo ah, kizamura imitima y'abantu benshi nagira ngo n'abanyumva baze kunyumva neza kuko abantu bashobora no ku- kunsobanura uko ntavuze Ah, mbere na mbere gushyingirwa muri kiliziya gatolika ni hagati y'umugabo n'umugore Donc, umukobwa n'umuhungu washyingiwe ibyo ntabwo papa francisco yigeze abihindura kandi abi- abigarukaho ibyo kubihindura byaba ari uguta ukwemera gushyingirwa muri kiliziya gatolika ni hagati y'umuhungu n'umukobwa bujuje imyaka kandi b'abakirisitu ba- ndetse banabyemeye bere- bafite konsantema kandi biteguye ko u- mu- ku bana kwabo kuzagira abana Eh, donc ça doit être ouvert à la procréation Eh, dokima rero yasohotse yitwa fiducia supplicante yo gushaka uburyo ah, ah, ivuga kuri byinshi ah, nta n'ubwo ivuga gusa ku guhumuzagira cyangwa guhumugisha abahuje ibitsina igaruka ndetse no kuri benshi babaho mu buryo ah, busa n'uworoshyira ku ruhande kuko batari batabayeho bategereye imana kurushaho mu byo muri abo ngabo ni abashobora kuba babana n'aba bafite abagabo benshi cyangwa se bafite abagore benshi icyo kenshi gikunda kwibagirana kandi nacyo kiri muri iyo dokima ese abo ngabo nka kiliziya bo tugomba kubafata gute tugomba kubegera gute kuko na nyagasani nabo arabakunda hanyuma muri abo harimo ndetse n'abagi- n'abibana cyangwa se single parents nk'uko babyita nabo bakenewe kuba bakwegerwa ndetse bakere impuhwe z'imana bakereka ko nyagasani abakunda mu nzira yo gushaka uburyo barushaho kumwegera ndetse no guhinduka hanyuma noneho idokima eh, icya- cyagaragaye cyane cyaje mu mu binyamakuru cyane ni uko benshi bashyize akisani banabyita gutyo umwiherero cyane umwihariko cyane kuri abo ngabo bahuje ibitsina ntabwo iyo dokima ari- ari ikivuga cyonyine icyo papa francisco navuga no muri iyi myaka cumi n'ibiri amaze ari papa ntabwo yigeze ahindura di- doctrine n'imwe muri kiliziya gatolika ahubwo icyo papa francisco ashaka kutwereka ni ni ukudushyira mu mwanya wo ku- ni hehe turebera doctrine from which vantage point do we see doctrine à quel point est-ce que nous regardons la doctrine icyo rero papa francisco ashatse kutwereka ni uko tugomba ku- kuyirebera mu mwanya w'impuhwe sinzi niba abantu banyumva niba ufite abana kandi bir- birahari ukaba ufite abana muri abo bana bawe ukaba ufite umwe ushobora kuba afite orientation quelconque ese uwo mwana na- ntabwo ari umwana wawe ntugomba kumukunda ese tuzamushyira ku ruhande tumujugunye ese ntitwagombye kumurebana impuhwe kugira ngo tumwashe kumwereka ko akunzwe ntabwo Fra- bigarukeho papa francisco yigeze avuga ko gushyingirwa ah, ah, bi- bitazi uko bimeze ubu ngubu hagati y'umugabo n'umugore ariko icyo ashaka kutwereka ni uko dufite za za kontekisite kompurekise zishobora zi- ziduhamagarira kurushaho kubona abantu mu buryo bw'impuhwe nk'uko yezu kirisiti yabikoraga nicyo na- na- nagarukaho Eh, murakoze iriya dokima rero abantu benshi abantu benshi bagiye bayumva uko itari eh, ariko icyo papa francisco ashaka kugarukaho kandi ngira ngo murabibona no muri mesaje ze no mu butumwa bwe yagiye agarukaho ni ukugaruka kuri icyo kintu cy'impuhwe ngende padiri nagiye mpura n'aba- na- n'amafamiye afite abana nk'abo ababyeyi bakaza bafite abana b'abageyi ese ngomba kubakira gute ngenda babwira nti mubakunde ibyo ntibivuze ko ubabwiye ngo bagende bashyingirwe hagati umugabo n'umugabo ni abana bawe nk'uko yezu kirisitu yahuraga n'abantu batandukanye akebereka impuhwe kubera ko yaberetse impuhwe rero bakashobora kuba bahinduka siko tubibona mu mavanjiri yego icyo rero nagira ngo nyigaruke yuko habayeho imoveze interpretation y'iriya dokima rimwe na rimwe abantu bakayifata batarebye kontekisite yavuzwemo ariko noneho bagafata n'ingingo imwe birengagije izindi n'ibindi bibazo by'abakirisitu natwe iwacu muri afurika dufite murakoze cyane ndetse dufite abantu muri afurika mu bihe bitandukanye babana bafite abagore benshi ese abo ngabo tugomba kubakira gusa ikibazo cyawe rero ni cyiza urakoze kucyimbaza ariko papa francisco ntabwo yigeze ahindura imyigishirize ya kiliziya gaturika icyo ashaka ni uko iyo twicaye tureba abantu tubarebera mu ruhe ruhande araduhamagarira kubabona mu ruhande rw'impuhwe z'imana murakoze rwose patiri wineza twakire na claude claude kaze ku ijuru rya amerika
murakoze cyane umunyezamakuru uherereye he ga claude
ndi muri zambia akabazo kawe kwa patiri wineza marcel twatumiye uno munsi n'umujesuite ariko aratubwira ibitari bike azi kuri papa
yego murakoze cyane kandi ariko ndamukurikirana hari n'amajyambo ariko aravuga ajyanye na ziriya ngingo zifatwa muri iyo keza umuseze bavuga ko papa bishyigikiye by'uko abatanga ibitsina bashobora kurongorana ariko jewe sinagomba kugaruka kuri icyo kandi no mu nkuru mwanditse ntibyavuga ko tutakubwira kuri ibyo ahubwo tukavuga ku magara y'uko ameze ubu hanyuma ikibazo cyanjye ni kuri patiri ko umushumba wa kiliziya ino minsi arwaye hanyuma aho isi igeze nka serugo ni serugo wa kiliziya w'isi yose mu isanzwe bategekanye iki bashima amagara yiwe n'igihe kirekire amaze kwifashe neza ubwo muri kiliziya barahimbaho nuko tuguma turongowe ko nanjye ndi umukatolika n'umuntu adafite amagara atameze neza adashobora kurongorana neza kuko kino gihe birasaba ko claude sinza claude ngigato ugarukiriza kuko urumva uhavuja kure uri kuravuga murongorwa n'umuntu atameze neza agenzi ki tuhava dusanga twigiye kure akabazo kawe muri rusange ushaka kumenya iki utomoye mu majambo make utagiye muri byinshi bihava bigutwara mu bitemerewe kuvugira kuri radiyo
icyo abari muri ekeziya abifatanya kudusukurira bategekanya mu gihe arembye kandi arwaye bategekanya iki muri ino minsi adashobora gufata ingingo zidufasha kubandanya tuyobokeye imana by'ukuri ako kabazo ndakeka patiri yari yaki patiri mwari mwakishuye kuko sinzi ko hari ikindi murenza ko ku byo mwari mwavutse nari nakishyuye claude ariko mu cyubahiro cya claude muri kiliziya gaturika mu bisanzwe iyo papa arwaye hari ababa bahari kugira ngo babashe gufasha ko ubutumwa bwakomeza nigeze kubigarukaho ko hari ukuriye eta ya vatikani karidinari parolini n'ejo bundi twarabibonye ahura n'abantu bamwe bari baje mu rugendo mpuzamahanga bavuye mu bindi bihugu arabakira ariko ibyo ntibivuga ko yasimbuye papa hanyuma papa nta n'umwe wavuze ko yitabye imana kurwara ni ibisanzwe ahubwo icyo dusaba ni uko yakira akagaruka agakora ubutumwa si icyo twese twifuza nk'abamukunda kandi burya niyo utaba unamukunda ni ukwaha gusabira umuntu ko atakira nawe ubwawe uburwayi icyo rero twakomeza kumusabira ni uko akira ariko ibyo ntibinatangaje papa arakuze afite imyaka mirongo inani n'umunani uyu mwaka uzarangira afite mirongo inani n'icyenda mu myaka agezemo rero n'intege ziba zigenda ziba nkeya ariko ngewe nahuye nawe inshuro ebyiri nk'uko nabigarutseho agenda kugenda kubera ukuguru kwe biramugora ariko papa mu mutwe we harakora kandi ikiyobora abantu ntabwo ari ukuguru ni umutwe n'umutima kandi ngira ngo nakira rero azagaruka nyagasana arahari niwe twizeye niwe mizero yacu amuha imbaraga akomeze ayobore kiliziya ye murakoze cyane kandi kiliziya ni iya nyagasani azayiha abandi bashumba bayikwiye ega ngo twabaho canke twafatura abana b'imana
abana b'imana Ega. reka twakire innocent innocent ikaze ku ijwi rya amerika ego akabazo kawe nawe we wihuta ko dusigaranye iminota mike ndashaka ko tuza kuronka umwanya ukwiye gusezera neza patiri
yego akabato kanje ariko yamaze iminsi numva ego papa yuko agwaye kandi mpagara mu kisi kandi tumva yuko imyaka yiwe akuze Eh, hari amakuru twegeze twumva yuko yavuze yuko ko botora ngo uwundi ngo yomusubirira kubera amagara yiwe abangamiwe vyoba ari vyo canke ntivyoba ari canke sivyo Eh, kubera na papa wabona arakuze Eh, arakuze cane eh, bakwiye kuraba nk'uwundi yomusubirira mu mabanga eh, nko muri kano kanya agwaye eh, hama tukamusabira gukira eh, no kuroranirwa mugabo ku mbuga nyinshi baravuga yuko ko yavuze yuko naho yokera ko atosubira kurongora ayo mabanga bari bamuceje ko botora uwundi bumusubira sinzi ko ari vyo rero ko yoduha nk'umuco ko hariho uwundi buca musubira canke u- ko botora nk'uwundi na kare eh, ko yari afite nk'imyaka myinshi urakoze ego mm.
eh, eh, nawe Ego.
akaruhuka mu mutwe urakoze pati yoba yaravuze yuko ibintu byo gutanga imihoho kwiwe kwa- byagiye biravuga ko byinshi bavuga ngo yara- yarivuze gutanga imihongo biranka ahanye nk'abari abacana amafilime hariho na filime yitwa do pops hari ahantu babicijemo bukebuke byo gutanga imihoho hagati y'abapapa n'iki hari icyo yigeze abivugako
ibyo rero nagira ngo ah, na mbere y'uko ngisubiza nagira ngo ah, ngaruke kuri benshi badukurikiye muri uru rurimi rwacu i burundi no mu rwanda ndetse n'abandi bari ahatandukanye burya ni byiza gush- kujya gushaka uburyo twumva amakuru afite afite source ziri- zikwiye kuko ibintu byose tubona kuri za social media ntabwo ari byo Eh, ni ukubanza gu- kujonjora ni ukubanza gu- gukora recherche gucukumbura ukamenya koko niba ibyo usomye ari byo kuko hari amakuru menshi asohoka kandi atari yo Eh, iyo rero udashishoje neza ushobora no kuyobo- no ku- no ku- hari abashobora kuyobya abandi cyane cyane muri iki gihe ah, social media ntabwo ari ziba za- zayunguruwe ndibaza ko ah, na diane ya- ya- ibyo ngibyo yabyemera Mm, yego.
Ah, ko hari amakuru menshi agenda asohoka kandi atari yo ngo yapfuye ah, ah, ni abantu bashaka ah, ko babona za views nyinshi bakabona amafaranga ariko bitari byo ni byiza ko inforomasiyo dutanga zi- zi- zisomwa cyangwa se umuntu agashaka nk'ubu ushobora kuza kuri voice of america ukaba uzi ko amakuru wahawe ari amakuru y'ukuri kuko yahawe n'abantu babisomye n'abantu babitekerejeho neza ariko muri iki gihe umuntu ashobora kujya kuri social media akandika ibyo ashatse byose kandi bitayunguruwe there is no filter icyo ni cyo ubwo rero nagira ngo mbigarukeho kuko hariho abenshi bashobora gufatirwa muri ibyo binyoma kandi atari byi- atari byo muri iki gihe ni byiza gushakisha ukuri cyane cyane ko dufite n'abagenda bashaka uburyo berekana ko hari eh, alternative facts aho umuntu ashobora gush- kuvuga uko yishakiye eh, kandi bidashingiye ku kuri ibyo rero ntabwo byazatugeza nk'umuryango w'imana cyangwa se n'umuryango muri rusange papa francisco rero ah, ah, ku- ntabwo yigeze avuga ko agiye kwegura mu bisanzwe ngira ngo hashize imyaka ibiri yigeza kuvuga ko umupapa wese ashobora kuvuga ko yakwandika ibaruwa yegura aramutse atabishoboye iyo nawe yigeze kuyandika nk'uko n'abandi babyandika ntabwo ari we waba ubaye egisepusiyo ariko avuga ko kugeza ubu ntaho yigeze yumva ko atumva ko ari ari cyo gihe kubera ko rero arwaye muri muri ibi bi- byumweru bitatu amaze ntabwo twabyahita bivuga ko dufashe umwanzuro ko agiye kwegura nakomeje kubigaruka ubu tumusabire gukira ariko diane yanabivuze neza ndetse no mu magambo ya yezu ya pawulo kubaho kwacu ni ukw'imana kandi twese tubayeho kubera yezu kirisitu wababaye akanadupfira akanazuka niba ari uwa pawulo yandikiye abanyagarati umutwe wa ma- kabiri umurongo wa makumyabiri na papa ni ayo magambo ngira ngo ubuzima bwe ni ubwa yezu kirisitu tubuhe mu biganza by'imana amukize nicyo twifuza nawe icyo kwegura rero cyo ntakiravugwa agihari biramutse bishobotse bizagira source kandi za ngombwa z'ukuri bizasohokeramo kuko nagusubiza yego umwana bivuze neza ati ni ukumandanya ba- bamusabira n'umupapa rero mwabivuze arakunda ibidukikije turamwumva cyane ariko aravugira ibiduki ariko ara- aritaho ibidukikije mwadusiguriye igituma um, akunda kugenda mu bihugu tutari dusanzwe kumva bimenyerewe kugenderamo ko ari uko kwegereza abantu bato bato ariko kandi buriya ni n'umupapa uh, akunda cyane aba- kuvuga ikibazo c'impunzi kenshi aravuga impunzi ariko ara- ara- aravuga i- i- imisa yiwe atanga ubutumwa haba igihe impunzi zahohotewe haba hagira iki sinzi ko bifitanye n'uko nawe ari um- avuka mu muryango w'abimukira muri argentine baje kwimukira mu butaliyano dusozera rero n- aracahari aracahemuka ariko ibyo amaze kubaka ni byinshi cyane Bi- byigisha iki abariko baratwumviriza agapati dufatiye kuri utwo twose mwagiye muratubwira twamuranze kuva mu buto bwiwe gushika kuri ino myaka mirongo umunani n'umunani a- afise irenga
murakoze cyane diane Eh, muri iyi myaka cumi n'ibiri nka papa noneho minani n'umunani papa yagarutse ku mpuwe z'imana impuwe z'imana wibuka ko ndetse no muri interiviyu yanjye ya- yagiranye na racivika katolika baramubaza bati papa Fra- bego guriyo ninde avuga ati ni umunyabyaha ariko umunyabyaha waba bariwe kiyakoni la miséricorde de Dieu ndetse no mu kirangantego cye cye coat of arms aravuga ati njyewe nagiriwe impuhwe kandi ari umunyantege nke Mbe uribuka ko yagarutse no yana- yigeze gushyiraho na yubire y'impuhwe z'imana n'ibitabo bye byinshi yandika bigaruka ku mpuhwe z'imana papa francisco niwe ubwira abapadiri ati ntimukagire eh, a- aho abantu baza gusaba penetensiyo ngo muhagire icyumba cy'ubucamanza ahubwo kibe igicaniro cy'impuhwe z'imana ndetse no mu madokima menshi yagiye agarukaho ikintu rero nagarukaho muzavo impape doramizerikaho dufite papa ugaruka ku mpuhwe z'imana ibyo ntibitangaje ah, nibyo yezu kirisitu yatwere- yatweretse ntabwo naje gushaka ah, abakeka ko ari abatagatifu ahubwo naje gushaka abanyabyaha hanyuma ikindi cyagarutsweho kuri papa francisco ni umupapa wegereye abakene kandi wicisha bugufi proche de pauvre et un peuple simple ntabwo uramubona yambaye ibintu bitangaje urabibona imodoka agenderamo ukabona uburyo yagiye aho yagiye ukabona ko yagiye mu mu mu ba- mu bicishije bugufi ukabona yaje ahangaha i nairobi aho mba ajya muri bidonvire ya ya ya- kujya kwe- kwegera abakene ikangemi dans la pro- proximité au pauvre ahantu hambere yagiye ni hehe ku ba migrant Ah, ah, agisohoka akimara gutorwa ahantu hambere niba ubyibuka yasohokeye ni kuri kujya gusura ba bamigira bari bavuye muri afurika ba- bashaka kwinjira muri itari yego donc proche de pauvre des exclus ba bandi bashyizwe ku ruhande hanyuma ikindi papa francisco ntawe ushobora kuzibu- kuzamwibagirwa kubera iyi sinodarite tumazemo sinode sira sinodarite sinode kuri sinodarite iduhamagarira kugendera hamwe twese dufite ubutumwa butandukanye ariko iki cyagarutsweho papa francisco ni umupapa washatse ko twongera kubaho mu buryo bufatika vatikani ya kabiri ya vatikani de yari yagarutse cyane cyane mu gitabo cyayo rumen gentium ko yezu ari we rumuri rw'amahanga agaruka ko mbere na mbere kiliziya ni misiteri ariko igikurikiraho cya mbere ni uko ari umuryango w'imana le peuple de dieu icya mbere kiza ntabwo ari iyerashi iyerashi ni ishapitire ya gatatu ibyo nanone byo bikwereka ni ibyo yagiye agarukaho muri muri sinode sira sinodarite hanyuma papa francisco ni umupapa wa- wakomeje guha- gushaka uburyo aha umwanya umutegarugori ko arabibonye haracyari inzira ndende ariko ah, ah, no muri sinode sira sinoderete twabonye ko hari bwa mbere habayemo n'abagore n'ababikira bagiyemo kandi nabo bagira uruhare mu gutora yego burya rero baravuga ngo niba utari ku meza ushobora ushobora kuba uri ku isahani Mm.
if you are not on the, on the table you may be on the menu
Eh.
ni byiza rero ko buri wese ashabwa a- ashobora guhabwa uruhare aka- aka- agatanga ijambo rye ibi ntabwo bivanyeho ko hari abakuriye kiliziya mu cyubahiro n'urukundo mbafitiye ariko icyo duhamagarira ni uko buri wese ijwi rye ryumvikana murakoze cyane ego hanyuma murakoze noneho- hanyuma noneho tukumva icyo roho mutagatifu ahamagarira kiliziya yego patiri papa francisco twamugarukaho kandi ndagushimiye cyane murakoze cyane patiri marcel neza umujesuite mutwara kaminuza ya hekimaha i nairobi muri kenya ejo nitwongera kubitura muzo twitabe nk'uko mwabikoze
rwose kandi imana ikurinde guha umugisha n'abawe n'umuryango wawe wose amen ndabyakiriye kuri iyi mikoro ya lidiane nahazwe ndashimiye nadia taha n'abandi twari kumwe muhinga bw'ivyuma twemi twifurije kwandanya muranirwa mu byo murimo byose turasubira mu makuru yo ku mugoroba